musique. iyi ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kwena venuste nshimiye imana mu rwanda mutwumvira kuri fm mirongo cyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi na fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye minisitiri w'intebe w'u rwanda kuri uyu wa mbere yagejeje ku nteko ishinga amategeko imitwe yombi gahunda ya guverinoma y'imyaka itanu iri imbere perezida wa tanzania samiya suruhu hassan yamaganye iyicwa ry'umu umunyapolitiki wo mu ishyaka cadema ritavuga rumwe n'ubutegetsi muhamed ali kibao washimuswe n'abantu bakekwaho kuba bari mu bashinzwe uwo mutekano abantu bagera kuri cumi na batatu baraye baguye mu gitero cyakozwe n'ingabo za isirayeli ku nkambi y'abavanywe mu byabo ya al mawasi mu majyepfo y'umujyi wa han yunis mu ntara ya gaza ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi muri kenya uwahoze ari umukunzi wa rebeka cheptegei umunyauganda wajyaga mu marushanwa ya olympic wamwishe akamumenaho lisansi akamutwika nawe yapfuye azize ibikomere yagize nawe afashwe n'umuriro yari yacanye umuvugizi w'ibitaro yavurirwagamo moi teaching referral hospital yo mu mujyi wa eldoret byatangarije ibiro ntaramakuru reuters ko dickson ndiema yapfuye mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere perezida wa tanzania samia suluhu hassan yamaganye iyicwa ry'umunyapolitiki wo mu ishyaka cadema ritavuga rumwe n'ubutegetsi muhamed ali kibao washimuswe n'abantu bakekwa kuba bari mu bashinzwe umutekano ku wa gatanu w'icyumweru gishize igihe yari muri bisi imuvanye dar es salaam yerekeza mu mujyi wa tanga umuyobozi w'ishyaka cadema freeman mbowe yatangarije ibiro ntaramakuru afp ko abamushimuse bamukubise baka bakanamumenaho aside mu maso perezida samiya yamaganye ubwo bwicanyi asaba ko habaho iperereza abantu bagera kuri cumi na batatu baraye baguye mu gitero cyakozwe n'ingabo za isirayeli ku nkambi y'abavanywe mu byabo ya al mawasi mu majyepfo y'umujyi wa han yunis mu ntara ya gaza igisirikare cya isirayeli cya harashe misile gikoresheje indege cyavuze ko cyari kigambiriye kwica abayobozi bakuru mutwe wa hamas bari bahafite ibirindiro igisirikare cya isirayeli kandi cyabeshyuje amakuru yatanzwe n'umutwe wa Hamas watangaje ko abantu mirongo ine aribo baguye muri icyo gitero aya makuru kimwe n'ayandi mushobora kuyakurikira ku rubuga rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo acuruwe akadomo koma no ku mbuga za facebook youtube na instagram ndetse na x aderesi yacu ni wa radiyo yacu iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izaho indwi gushika izaho indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nabibabwiraga mu ngingo nkuru minisitiri w'intebe w'u rwanda kuri uyu wa mbere yagejeje ku nteko ishinga amategeko imitwe yombi gahunda ya guverinoma y'imyaka itanu iri imbere nkuru irambuye asumuta kaboyi Edouard Ngirente yatangaje ko guverinoma yihaye intego yo kuzamura ubukungu bukagera ku icyenda ku ijana buvuye kuri karindwi ku ijana bwariho isobanura ko izabifashwamo no kongera gatandatu ku ijana ku byo u rwanda ruhinga ndetse no kongera ibiva mu nganda bikava ku icumi ku ijana minisitiri w'intebe yavuze ko guverinoma yifuza ko ishoramari ry'abikorera ryakwikuba kabiri kandi abanyarwanda bakongera imbaraga mu kuzigama yasobanuye ko bizagerwaho ari uko umusaruro ukomoka ku buhinzi uzarushaho kwiyongera turateganya ko tuziha mu bihingwa nk'ibigori ibirayi n'ibishyimbo ku buryo tutazakenera kubitumiza mu mahanga hazongerwa ubuso bw'ubutaka bwuhirwa buzava kuri hegitari ibihumbi mirongo irindwi na kimwe aho na twari tugeze bugere kuri hegitari zisaga nibura ibihumbi ijana na mirongo itatu tuzakomeza gufasha aborozi korora mu biraro mu rwego rwo guteza imbere ubukerarugendo bw'imbere mu gihugu intego nkuru dufite nk'igihugu ni ukuzamura umusaruro ukomoka ku bukerarugendo ukava kuri miliyoni magana atandatu na makumyabiri ukagera kuri miliyari imwe n'igice kimwe z'amadolari y'amerika minisitiri basobanura ko igihugu kizakomeza guteza imbere ubukerarugendo bushingiye inama leta kandi isobanura ko yihaye gahunda yo kugeza amashanyarazi mu tugari twose tw'igihugu ndetse n'amazi meza muri buri mudugudu leta ivuga ko izongera uburyo bwo koroshya no guteza imbere ubwikorezi bwo mu kirere hongerwa ibyerekezo rwanda ijyamo bigendanye no kurangiza imirimo yo- yo kubaka ikibuga cy'indege cya bugesera mukuru wa guverinoma yavuze ko mu rwanda hateganyijwe gushyirwaho ishuri ryigisha ibyo gutwara indege mu mujyi wa kigali hazashyirwaho imihanda yihariye ya bisi zitwara abagenzi ikibazo cy'ibura ry'akazi cyane cyane gikunda kumvikana mu rubyiruko kiri mu byagarutsweho ikibazo by'ubukene bitewe n'uko nta kintu babasha gukora ngo kiba- baki- kibagirire akamaro aruba aracuruza mu cyaro bakamusaba imisoro myinshi akabireka uba ufite igishoro gikeya yashora bigahomba kubera iki ya misoro ntasambu dufite guhinga minisitiri w'intebe yatangaje ko urubyiruko rwatekerejweho muri iyi gahunda y'imyaka itanu mu rwego rwo kurushaho kongerera ubumenyi urubyiruko no kuruha amahirwe yo kubona imirimo mu gihe kizaza abantu bangana na miliyoni imwe bazahabwa ubumenyi bujyanye n'ikoranabuhanga ibyo twita coding abandi ibihumbi magana atanu bazahabwa amahugurwa y'ikoranabuhanga mu rwego ruhanitse mu bijyanye no guhanga imirimo mishyashya ku bijyanye no guhanga imirimo mishya byara inyungu icyo twifuza nk'igihugu muri izo gahunda zose tumaze kuvuga ni uko hazahangwa imirimo mishya nibura ingana na miliyoni imwe n'ibihumbi- n'ibihumbi magana abiri mirongo itanu ni ukuvuga ko hazajya tuzajya duhanga nibura imirimo ibihumbi magana abiri mirongo itanu mu cyiciro cya kabiri cya gahunda y'igihugu yo kwihutisha iterambere biteganijwe ko agaciro k'ishoramari ry'abikorera muri rusange kazava kuri miliyari ebyiri n'ibice bibiri z'amadolari y'amerika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu kakagera kuri miliyari enye n'ibice bitandatu muri bibiri na makumyabiri n'icyenda intego kandi ni uko umusaruro ukomoka ku byo u rwanda rwohereza mu mahanga uziyongera ukava kuri miliyari eshatu n'ibice bitanu z'amadolari y'amerika ukagera kuri miliyari zirindwi n'ibice bitatu asunta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali muri repubulika ya demokarasi ya kongo bamwe mu bakekwaho kuba baragize uruhare mu gushaka gutorokesha imfungwa zo muri gereza y'amakara batangiye kuburanishwa kuri uyu wa mbere minisiteri y'ubutabera ivuga ko abagore mirongo ine n'umunani bafashwe ku ngufu goma jimishu kandi bakomera minisitiri w'ubutabera muri congo bwana constant mutamba yabivuze kuri uyu wa mbere ubwo yatangizaga ku mugaragaro urubanza rw'abakekwaho kuba barashatse gutorokesha imfungwa muri iyo gereza kugeza ubu ifatwa nk'aho ariyo nini kurusha izindi zose mu gihugu ni urubanza rwatangiriye kuri gereza nkuru ya gisirikare indolo mu murwa mukuru kinshasa aho hari abaregwa batandukanye barimo abasanzwe bakora mu nzego za leta aba barimo abakora mu rwego rw'igihugu rushinzwe iperereza agence nationale de renseignement mu rurimi rw'igifaransa abagize agatsiko k'iperereza mu ngabo z'igihugu FARDC kazwi nka demia abayobozi batandukanye ba gereza nkuru ya makala harimo n'uwahoze ari umuyobozi mukuru w'iyi gereza bwana joseph yusufu maliki uyu we yahise akurwa ku mirimo ye nyuma y'ubwicanyi bwakorewe kuri iyo gereza asanzwe ayobora aho minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yamushinjaga kuba yaragize uruhare rukomeye mu byabaye ubushinjacyaha bwatangiye busomera abaregwa ibyo bashinjwa birimo guteza umutekano muke mu baturage b'umujyi wa kinshasa gushaka gutorokesha abakatiwe n'urukiko batarangije igihano bahawe kwica no gufata ku ngufu imfungwa zisanzwe ziba muri iyi gereza ubutabera bwa gisirikare buvuga ko abaregwa bose bashinjwa ibyo byaha ku ruhande rumwe cyangwa ubufatanyacyaha ku rundi ruhande kubera ibyo bashinjwa byakorewe mu gace bayobora muri uru rubanza hagaragayemo kandi abagore bane bose batangaga ubuhamya bw'uburyo ibintu byakozwe ku itariki ibiri z'ukwezi kwa cyenda aho imfungwa zisaga ijana na mirongo icyenda n'umunani zishwe ubwo polisi yazaga kureba ibibaye kuri iyi gereza aba bagore bavuga ko bo na bagenzi babo bafashwe ku ngufu n'abantu bari bitwaje imbunda n'intwaro gakondo zitandukanye umwe muri abo wafashwe ku ngufu utagaragaje isura ye kubera impamvu z'umutekano we yemeje ko abo yabonye bari bambaye imyenda ijya gusa n'iya polisi y'igihugu ariko ko atabashije kubareba mu maso kubera ko bari bipfutse ibitambaro mu maso uyu mugore wavugaga akoresheje ilingara yagize ati twumvise urusaku rwinshi cyane nu- nuko duhita twihisha munsi y'uburiri kubera ko hanze byari bikomeye abinjiye bari bafite imbunda imihoro n'izindi ntwaro zitandukanye nuko binjira barasa urufaya rw'amasasu mu kanya gato tubona gereza ifashwe n'inkongi y'umuriro muri ako kanya batwibye ibintu byose twari dufite birimo amatelefoni amafaranga n'ibindi njyewe bangezeho bahita bamfata ku ngufu kugeza ubwo umwuka washatse guhera bahita batubwira ko abagore bari muri gereza bose babafata babifata ku ngufu ashingiye ku buhamya bwatanzwe n'abo bagore umushinjacyaha yemeje ko ibyakozwe bishaka kugirana isano ya hafi n'ibyabaye ubwo haburizwagamo kudeta mu murwa mukuru Kinshasa urubanza rusojwe minisitiri w'ubutabera Maître Constant Mutamba yumvikanishije ko ibyabaye kuri iyi gereza ya Makala bitari inkongi y'umuriro nk'uko zimwe mu nzego za leta zibivuga ahubwo akoresha amagambo akakaye mu rurimi rw'igifaransa agira ati Et croyez-moi, je règle cette affaire dans deux semaines.
mwizere yuko mbahaye ibyumweru bibiri gusa iki kibazo nkaba nakirangije ntabwo dushobora kwihanganira uburyarya bumeze nk'ubu bwo kubeshya abantu ko gereza yakozweho n'inkongi y'umuriro kandi atari byo ibi ntabwo nabyihanganira habe na gato ibi ni ugukandagira ku burenganzira bw'abakongomani bose udasize na minisiteri y'ubutabera ntabwo nshobora kubyihanganira rero Bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kongo bavuga ko ibyabaye kuri gereza ya Makala ari ubutegetsi buriho bwabigizemo uruhare cyane. Maître Wilson Twitegure, umunyepolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kivu ya ruguru, avuga ko ibi byagakwiye kuryozwa ubutegetsi buriho.
ahantu harinzwe kuriya mu mujyi mukuru w'igihugu abafungwa bava mu purizo gute kandi unarebye n'ibyo turi kubona ku makuru batangiye gucakura umuriro barawuca kugira bafasilite ira evaziyo niyo mpamvu twe tubona yuko ari ubutegetsi bwa kinshasa bwabikoze kugira ngo bucikishe abantu bamwe na bamwe mu mu, mu, mu, mu purizo ya kinshasa ya makara kabona yuko na kiriya gikorwa bakoze abasirikare kwica abantu niba ari abasirikare batagira porofesiyonalizme abantu badafite formasiyo ihagije bakubita amasasi bapfa gukubita uko babonye Kuva aho gereza nkuru ya Kinshasa ifashwe n'inkongi y'umuriro, imibare itangwa na leta yemeza ko abagororwa ijana mirongo icyenda n'umunani aribo baguye muri icyo gitero, kugeza ubu butegetsi buvuga ko cyakozwe n'abantu batazwi. Ibyo byateye minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu gutanga itegeko ryo gufunga no guhagarika ku mirimo umuyobozi wa gereza ya Makala n'abandi bari bafatanyije nawe ku buyobozi bw'iyi gereza nkuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Jimmy Shukurani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
tukivuga kuri repubulika ya demokarasi ya kongo komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi yasabye abagize umutwe w'abanyagihugu bitwaje intwaro uzwi nka wazarendo kwirinda guhohotera impunzi z'abarundi zo mu nkambi ya rusenda uvira vedasengabo muri ibi bihe impunzi z'abarundi zikorera imirimo mu misozi ya rusenda ndetse no mu kigobe cyo muri reko zihamya yuko zitara zihohoterwa na wazalendo zimwe muri zo zemeza yuko zisoreshwa amafaranga izindi nazo zigatanga ibyo zivanye gusarura mu mirima mu gihe izindi nazo zivomeshwa amazi ku ngufu mu rwego rwo kurangiza ibi bibazo komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi yakoresheje inama mu nkambi ya rusenda yahuriyemo impunzi inzego zishinzwe umutekano wa zalendo ndetse n'abaturage b'abakongomani ibasobanurira ibijyanye n'uburenganzira bw'impunzi muri kongo ndetse n'uko impunzi zikwiriye kwitwara komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ishimangira ko impunzi zifite uburenganzira bungana n'ubw'abakongomani usibye yuko zidafite uburenganzira bwo gukora politike ndetse no kujya mu nzego zishinzwe umutekano hamwe no kujya mu mitwe yitwaje ibigwanisho urwego rushinzwe impunzi rwabwiye bazalendo ko badakwiriye gusoresha ndetse no kwaka ku ngufu impunzi ibyo zivanye mu mirima ko ahubwo bashobora kuzisaba zikabaka ubushake bwazo nta gahato zimwe mu mpunzi ziri muri iyi nkambi irimo abarundi barenga ibihumbi mirongo itatu zisanga iyi nama ari ingirakamaro kuko yakemuye bimwe mu bibazo zicara zihura na by'umunsi ku munsi niyo kwizerwa hadijya ni umugore uri mu kigero cy'imyaka mirongo ine y'amavuko akora imirimo y'ubuhinzi burya twari tumaze guhohoterwa cyane nuko kuvuga wagenda kurima ntibibaze ugiye kurima o mukumvikana n'umuntu wakoteye umurima hariya ntamuhegeje kurima ukajya uza kubona uwundi ngo hewe nguyu ni ishyamba ya muyomba ni ukuri hajya twari tumaze guhohoterwa twebwe hajya mu gatunguru ya kabiri barigeze kugira igihe bakaza ku nzu leta senkimire senkimire tukuhije toni ntuza kumenya kuza ku murima ni ukuri ibi birago by'uno munsi biratunganije ibintu byinshi ndangere muri iyi nama kandi yafatiwemo icyemezo cyo kubuza abazalendo ndetse n'igisirikare cya fardes kuzererana imbunda mu nkambi usibye igipolisi gishinzwe gucungira impunzi umutekano ubusanzwe abasirikare bajya mu misozi yunamye inkambi ya rusenda banyura mu muhanda uri mu nkambi muri village ya mbere bahetse imbunda abandi nabo hari igihe banywera inzoga mu tubari turi muri iyi nkambi bamwe mu rwaruka basanzwe basahiriza umutekano mu gihugu cya kongo bita bazarendo bazunguruka mu ikambi mu gihe cy'amasaha maremare ibyo bikaba byamaze bitera uruhagarara mu mpunzi ariko hagati aho rero bakaba baraye bemeranije na leta ya kongo ko bagiye guhagarika kandi ibyo bikorwa byo guhohotera impunzi bigiye guhagarikwa ndetse n'abarundi bakaba baraye banezerewe natwe twaranezerewe muri rusange twese hamwe kubwo inzira bahora bacamwo abasirikare bafise ibigwanisho abazarendo bakaba bemeranije rero ko bagiye guhindura nzira kugira ngo impunzi ntizame zibona ibikoresho bicira umuriro kandi ari byo zahunze ari nabyo zitinya ese niki bazarendo bishyuye kuri iki kibazo cy'ibyo bashinjwa byo guhohotera impunzi ngendakumana jean claude ni umuyobozi wa site ya gatunguru ya gatatu yari muri iyi nama abazarendo bishyuye bavuga ko mu ncamaka yagiye kwisubira ko kuko ibyo bakora bitari bijyanye n'amategeko seneri turayisabye ko mu ncamake ibyo yabwiye abo bazarendo n'abandi bagerageje kumviriza iyo nama bababwiye neza ko bategezwa byose kuza baragera seneri batagize bataciye mu nzira z'iwabo ngo bitunganirize mu rwego rwo gukemura kandi iki kibazo cyo guhohoterwa kw'impunzi hashinzwe kandi komite igizwe n'abantu umunani irimo abakongomani bane n'impunzi zine ibiganiro uko nabibonye byari bimeze neza kuko n'ubwa mbere mbona abarefugiye bicarana n'abajarendo ngo baganire batore inyishu y'ibibazo bafite rero icyizere jemu jyanye nuko mbona ibyo bababwiye bareke bagiye babyemeye mbonye umenga bidogira akamaro ku barefugiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ndetse n'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri abantu bitwaje ibigwanisho bakekwa kuba abamayimayi bagiye binjira muri iyi nkambi bakica impunzi bagasahura inka ihene ndetse n'amafaranga y'impunzi ubusanzwe impunzi z'abarundi ziba muri repubulika demokarasi ya kongo mu nkambi ya rusenda na murongwe zitunzwe n'imirimo y'ubuhinzi uburobyi gutwara za moto ndetse n'ubworozi bedase ngabo ijwi rya amerika
mu rwanda vena rutunga wahoze ayobora ikigo cya izari rubona cyakoraga ubushakashatsi mu buhinzi n'ubworozi yahamwe n'icyaha cya jenoside ahanishwa gufungwa imyaka makumyabiri muri gereza inkuru irambuye eric bagira ubusa iki gihano urukiko rukuru rwahanishije uwari umuyobozi w'ikigo cya izari rubona rwagishingiye ku isesengura rwakoze rikomoka ku bimenyetso byatanzwe n'ababuranyi bombi ku byaha bya jenoside ubushinjacyaha bumurega ubushinjacyaha bwari bwasabiye bwana vena rutunga igihano cy'igifungo cya burundu muri gereza bumurega ubwicanyi bwa bamwe mu bari abakozi ba izari rubona ndetse n'impunzi z'abatutsi zari zahungiye ku musozi wa gakera hafi ya izari rubona urukiko mu isesengura rwakoze rwabanje kwibaza niba hari uruhare rwa rutunga mu iyicwa ry'abatutsi mu gutanga ibikoresho byakoreshejwe mu kwica abatutsi uruhare mu iyicwa ry'abatutsi bakoraga muri izari rubona n'uruhare rwa rutunga mu gusaba abajandarume baje muri izari rubona bahagera bakica abatutsi mu kera babarirwaga hagati y'igihumbi n'ibihumbi bibiri rutunga we avuga ko yagiye guhuruza abo bajandarume mu mugambi wo kugira ngo barinde umutekano w'ikigo yarakuriye nyuma y'aho byemejwe n'inama y'abakozi bayizari rubona avuga ko bahageze bagakora ikinyuranyo bityo ko rutunga atagombye kubiryozwa kuri iyi ngingo urukiko rwavuze ko rusesenguye bumwe mu buhamya bw'abatangabuhamya rusanga bukwiye gushingirwaho nk'ikimenyetso simusiga rwashimangiye ko rutunga ariwe wazanye abajandarume bishe abatutsi bo muri za rubona no ku musozi wa gakera rwavuze ko ubuhamya bwabo ari nta makemwa gusa urukiko rwasanze rutunga ku giti cye nta gikorwa cy'ubwicanyi yakoze nko gufata intwari iyo ari yo yose ngo agire uwavutse ubuzima nicyo kimwe no gutegera ndetse no guhemba abishe abatutsi muri za rubona mu kiswe kubahemba ikimasa n'inzoga mu bikorwa by'ubwicanyi rwavuze ko bamwe mu batangabuhamya bavuguruzanya urukiko rukuru kandi rukavuga ko rutashingira ku buhamya n'ibimenyetso by'abatangabuhamya batandukanye rwavuze ko butagaragaza uruhare rwa rutunga mu gutegera cyangwa guhemba abishe n'abashyinguye abatutsi mu kigo cya izari rubona kumfu z'abakozi b'abatutsi bo muri za rubona nta bimenyetso by'ubushinjacyaha bidashidikanywaho bigaragaza uruhare rutunga yaba yarabigizemo nk'uko urukiko rubivuga rukavuga ko abajandarume rutunga yasabye aribo bishe abatutsi barimo uwitwa epa karisa rwamuhamije urwo ruhare ariko ruvuga ko abatangabuhamya kuri iyi ngingo nta bimenyetso bidashidikanywaho bigaragaza ko yagize uruhare mu mpfu z'abatutsi yayoboraga ku bijyanye n'intwaro gakondo abatangabuhamya bavuga ko zifashishijwe mu iyicwa ry'abatutsi bigizwemo uruhare n'uwayoboraga izarubona rwasanze nta bimenyetso bifatika bigaragaza ko rutunga yatanze amabwiriza ayo ari yo yose yo gutanga ibyo bikoresho rwanzuye ko ku cyaha cya jenoside nta gikorwa cyo kwica rutunga ubwo yakoze ahubwo ko hagomba kurebwa uruhare rwe mu kuzana abajandarume muri za rubona rwavuze ko bigize icyaha cy'ubufatanyacyaha muri jenoside umucamanza yavuze ko rutunga yabaye icyitso muri jenoside kubera ko yagiye gusaba abajandarume yavuze ko kuba yaragiye kubasaba nk'umuyobozi w'ikigo cya izari rubona yari azi ko ikibazanye kwari ukwica abatutsi muri icyo kigo ndetse n'abandi bari bahungiye ku musozi wa gakera rwanzuye ko igikorwa rutunga yakoze kigize inkunga ya ngombwa yo kwica abatutsi kuko uburegwa avuga ko atazira ibyakozwe n'abajandarume yari yasabye ngo barindire ikigo umutekano urukiko rwavuze ko nta shingiro bifite rwabishingiyeho rumuhamya icyaha cy'ubufatanyacyaha muri jenoside ruvuga kandi ko gihwana n'icyaha cya jenoside umucamanza yavuze ko mu myitwarire n'imiburanire ya rutunga mu mizi atagoye ubutabera yavuze kandi ko bwari ubwa mbere bwana rutunga ahanwe n'inkiko bikamubera impamvu nziza nyoroshyacyaha rwamukatiye igihano cy'igifungo kingana n'imyaka makumyabiri muri gereza nta marangamutima adasanzwe uregwa yagaragaje nyuma yo kumva icyemezo cy'umucamanza uretse kumubona akomeye ku masura sofonise baziga umunyamategeko umwunganira yirinze kwinjira mu mizi ku bireba icyemezo cy'umucamanza hatarabona ingingo ku yindi muzashingiweho bahamya rutunga icyaha yavuze ko nanone atagira byinshi atangaza mbere y'uko agira icyo avugana n'uwo yunganira icyemezo cy'urukiko nk'uko mubizi kigomba kubahwa n'abantu bose cyane cyane ababuranyi kubera ko kiba cyatanzwe mu izina ry'abaturage turacyubashe aho kumenya ko tutacishimiye cyangwa tucishimiye tuzabibagezaho nyuma kubera ko urabona ntabwo kopi y'urubanza twari twayibona tugomba gusura umukiriya wacu ku igororero afungiyeho kugira ngo tuganire ku cyemezo cyafashwe ndetse turebe n'izindi ntambwe zishobora guterwa nyuma ziramutse dusanze ari ngombwa urukiko rugomba kujurirwa niba koko kujurira kuzabaho ni mu rukiko rw'ubujurire mu manza z'inshinjabyaha amategeko ateganya ko ubujurire ku batishimiye icyemezo cy'urukiko butangwa mbere y'ukwezi urubanza rukimara gusomwa bwana dena rutunga wahoze ategeka ikigo cya izari rubona mu cyahoze ari perefegitura ya butare cyitaga ku bushakashatsi mu by'ubuhinzi n'ubworozi mu mwaka washize w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe nibwo igihugu cy'ubuhorande cyamwohereje kuza kuba kuburanira mu Rwanda ibyaha byose aregwa rutunga arabihakana akavuga ko nawe hari hatewe n'abakoraga jenoside akagira urusa rw'Amerika Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda muri leta zunze ubumwe za amerika kamara harris umukandida w'ishyaka ry'abademokarate na donald trump umukandida w'ishyaka ry'abarepublikani barahurira mu kiganiro mpaka basobanura imigambi bafitiye igihugu ikiganiro kirabera kuri televiziyo abc saa tatu z'ijoro mugenzi wacu frederic nkundikije yavuganye na lewonse hagize imana ukurikiranira hafi politiki y'amerika atangira avuga ku kamaro k'ibiganiro mpaka impande ziza kuva uno munsi ku mugoroba ni impande zikomeye rwose imbere y'uko ntangura kuvuga icyo nibaza urabye neza amatora yagiye araba menshi mu myaka yahera usanga abantu benshi baharira nta majwi menshi uheza ngo wunguke ayo mahari aheze umugabo arashobora kuyahomba aho rero niho bigoreye kuko nk'umuntu kamara arisi wewe kubera ati abantu benshi hari abataramumenya rwose urabye mirongo ine n'umunani ku ijana ntibamuzi neza hari n'ikintu ashobora guhomba rwose nicyo gituma bisaba ko ategereza kwiyerekana akavuga uwo ari akavuga ibintu azokora na cyane cyane akerekana ko ashobora kuba perezida urabona umuntu azaba abaye umugore wa mbere abaye perezida na shani umugore atari n'umuzungu birasaba rero ko azategerezwa kwerekana imigambi itomoye iyo migambi nyene tukivuga kuri iyo migambi ibiharuro bikoreshejwe vyatohojwe vy'amajwi yabo ukuntu bakundwa n'abanyagihugu bavyerekana ko basa n'abanganya mu congereza bavuga ngo neck and neck ku bwanyu umwe muri bo haba donald trump cyangwa kamara harris ikintu umwe umwe yokora kugira ngo aje imbere y'uwundi biboneka n'ikihe reka dutangwe kuri kamara harris yokora iki uyu munsi muri izo mpara icyo yokora ni ugushimikira ku migambi akerekana imigambi itomoye icyo azokora haba mu butunzi haba mu magara y'abanyagihugu haba ku ngorane ziri kuziraba hariya ku mbibe z'igihugu abanyagihugu abantu bagomba kwinjira bidaciye mu mategeko ateza kwerekana ko ku bintu bitomoye ibyiyumviro bitomoye azokora kuko na cyane cyane ko turamu ashobora kumwerekana yuko ariyo ngorane afise abanyagihugu batamwiziriye ko azokora ibintu bitomoye ubu n'umunsi ni rero ni umunsi kamahari saronse yo gutomora neza ibyo azokora gutyo abanyagihugu baza kuvaho n'abandi nabo batamuzi neza bakavaho bazi icyaha ahagaze icyo nicyo ateza gushimikirako donald trump wewe yokora iki kugira ngo aje imbere bimwe biboneka hari n'ibintu yokora nawe nyine abanyagihugu baramuzi bose ntabwo ntateza kwimenyekanisha umugabo nawe ateza kwerekana yuko trump ateza kwerekana yuko nawe ari umuntu w'umushinga ntahe ko ari wa muntu afite amajambo yubaha abantu na cyane cyane ko azaba ari n'umupfasoni ateza kwerekana yuko uwo mupfasoni amwubaha kuko baba bibaza yuko atamwubaha hamisha kabiri ateza kwerekana yuko wewe ashigikiye ibyiyumviro bya ekonomi bitomeye afite ari byiza iby'amagara y'abantu afite ibyiyumviro byo guteza imbere igihugu kuko mu bisanzwe basanzwe bamwemera kuri ibyo byiyumviro yoguma aho nyine akagumira aho nyine rero ntasamazwe n'ubaze ko baraharira nibaza ko azoba ashyize ku bintu bito bikomeye rwose kuri we nyine azaba yifashije rwose ubwiye icyo tubwiye ku mategeko agenga izo mpari amwe mu mategeko bavuze ni uko igihe umwe muri bo ariko aravuga mikoro y'uwundi izoba yugaye ivyo bifise akamaro kahe kuri uwo muntu icyo ni ikintu gikomeye rwose baravuga yuko urabye amategeko abc yavuze izoshiraho ni uko bazoreka umwe akavuga agaheza mu gihe umwe ariko aravuga uwundi nawe bazoca bugara mikoro yiwe kugira ntavuge ntibyukane naho yovuga ibintu ntibabyumve ibyo ni ibintu byiza ugiye kuraba ko tugomba gutahura neza aho umuntu ahagaze ibyiyumviro by'umuntu ni byiza ko bituma atabubwira ngo avuga undi ariko aravuga guhana amajambo bwabashinga ntayo nibyo byiza mugabo urumva nko kuri harisi yagira ati reka nimureke Trump avuge gutyo niho asanga ariko aravuga anciramwo abantu bagaca bamugaya agaca atsindwa urumva kuri harisi yashima yuko mikoro itaba yugaye mugabo ugiye kuraba naho novuga nti reka abanyagihugu bagire bumvirize umwe umwe wese babashinga ntahe umuntu asigura ibyiyumviro byiwe bituma yadakorera igihugu abo bategetsi uko ari babiri bagize iminsi bitegura bagira eka imyimenyerezo y'izo mpari ikintu iyo myimenyerezo kenshi na kenshi ifashanike irafasha irafasha kuko benshi umugabo kuri harisi nibaza ko imufasha rwose kuko ni umuntu atamenyere kujya guharira ibintu kuri icyo gihe yarabaye visi perezida yarahariye mugabo ntisi ibintu amenyereye rwose cyane Trump arabimenyereye mugabo Trump nawe ni wa muntu ati ibintu byo gutegura umengo ntabishimikira ko rwose mugabo avuga ko atabigira mugabo agira ukwiwe niko nabivuga arabitegura akabitegura ukwiwe navuga nti bose barategura mugabo igikuru n'ingene umwe wese aba uwari rimwe rimwe abantu basanga iyo uteguye cyane naho nyine inshuro urenze urugero ugasanga birakunaniye reka tuze kuraba rero ingene biza umwe wese ingene yabiteguye mugabo nibaza bose umwe wese ntiyaguma ashimikira ku byo abanyagihugu bashaka by'ubutunzi by'amagara y'abantu n'ibindi umwe wese nibaza ko tuza twumva ahagaze hama tukamenya aho umuntu ico dutora n'uwo dutora n'ishashigikiye leonce hakizimana ndagushimiye cyane rwose ku kanya wahaye radiyo y'ijwi ry'amerika murakoze rwose namwe ni hano dusoreje aya makuru iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi iteme umugabo azambuka aritinda agitunze umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana
agasa n'imitima ijwi ry'amerika sangira ijambo dushaka agafaro kaburaga muri isanga ku ijwi ry'amerika ibyo dukora byose nimwe dushyira imbere